The Lord of Harvest told me so. Well, my people, I greet everybody this morning. My name is Ademo Akawa, and I salute everybody when they take time to listen to us. This now, uh, this now, your very wonderful program, Family Things on Informal International online radio station this morning. And I greet everybody when take time to listen to us. I be Ademo Akawa, and I know this day the house alone this morning. Um, even if uh, I'm okay, our brother, uh, Organic Master, no go fit join us because uh, a lot they in hand right now right on the street. So, uh, Madam Sandra, you go greet our people. The people I greet you now this morning, my name is Sandra Ikekwa. Salute and plenty, plenty. Yes, this morning we won't just look at one very interesting topic. The language, when we get from um, uh, the Ministry of Agriculture and Rural Development, Say federal government don't vow to make Nigeria Africa's largest wheat producer and exporter. Say the Nigeria, I me mean, as Nigeria and other African countries, they suffer wheat shortage. The Minister of Agriculture and Rural Development, Dr. Mohammed Abubakar, on Tuesday, come vow talk say he go ensure say Nigeria rank ranks Africa's largest wheat producer and exporter. Mm. Abubakar Kom- made this declaration in his keynote address delivered at the stakeholders validation workshop of the National Wheat Strategy document for self sufficiency in Nigeria, held in Abuja. Uh, he said these lofty dreams can be achieved if Sudan and Ethiopia can do it. Why can't Nigeria achieve more and export to the rest of the world? Mm, okay, and so now so it gets on with the stock. It can talk say the wheat industry has been a serious concern to the government of this country because one national, I mean, our national requirement, of wheat is 5.7 million metric tons annually, why our production is only 220,000 metric tons as against the 71,000 metric tons. According to the Central Bank of Nigeria statistics uh, report of 2020, Nigeria imported over $6 billion worth worth of wheat from 2016 to 2020. This is quite worrisome and unsustainable for a crop that w- could be produced locally to meet our national demand and beyond. <laughs> My people, I don't say you could say why I laugh. You see um, this thing uh, e dey you see wetin make us bring this matter up The minister of of uh, agric and rural development when e dey do a keynote address now im make this statement say in the vow say federal government go make nigeria the largest wheat producer and the same time exporter They come they begin dey talk: say if saudi arabia and Ethiopia can do it, why will Nigeria not do more? First, number one of this my state of this statement we say remember the minister of finance saying nigerians should never be compared to any other country again so if a fellow minister now compare nigeria to ethiopia and other countries what has he done is it a violation because he's a member of his cabinet of that same cabinet is it only on finance nigeria should not be compared and taxations and hardship. But when it comes to the issue of other things, Nigeria can be compared. Compare. And secondly, if rice pyramid in Nigeria never fits rich anywhere to today, and the rice had become so so so expensive in the country, how come we will not be boasting with wheat? How many states in Nigeria have been wheat producers, and how many distributions have we had? And according to him, only four 420,000 metric tons nine Nigeria get, and over six billion dollars was used to bring in wheat into the country, most especially for bread making and every other thing. And suddenly now you they understand say the thing that they affect bread making and every other thing when did they use wheat for. So, Madam Ikekwa, do you see this as just a statement from um, a member of the cabinet, or did they try hype the government wherein they serve? And ordinarily, if this man was not on seat, e-, even if he get opportunity of going there, will he speak like this? So, now just this one be the uh, some of the things when we want look at this morning from uh, the matter. My brother, thank you very much. I see this matter as uh, <laughs> another anchor borrowing uh, strategy when they want to collect uh, because we, no the truth be say for this country anytime when i hear things like this i dey think am another way because over the years i don hear similar things and result no dey come out for inside at the end of the day e go be like say na story dem come tell us oyibo people say talk is cheap to talk something no dey hard because e dey cheap na to do wetin you talk na be the matter so many of things like this wey dem don come up with e no see light of the day e end up as old story in short e fade out now dey talk about wheat production my brother wheat no be something wen e be say e dey take special effort as in e get wetin you need to do specially or differently for am to fit produce for this our country e just be like when i i hold seed of corn e mistakenly fall for my hand before i go come maybe within days e go grow for where fall put na so wheat be for dis country even rice wey dem dey boast of say will be number one for rice according to am say even we na number one for rice we wey be number one for we no dey fit buy rice for dis country as we speak our local products produced rice for this country na thirty thousand naira per bag and yet we be number one me and you know say years back as at 2014 2015 and back bag of rice was six thousand five the highest was seven thousand naira then now that same rice we dey buy for thirty thousand how many how many take pass na somebody dey tell you say if we be number one for rice why we no go fit be number one for wheat say even other smaller countries if dem fit do am why we wey be giant no go fit do am fine why we no go fit do am this thing no be issue for where we dey like i talk before now wheat no be problem to us how come within few years na e come become problem wheat na something when e be say as in we we naturally eh, no be wetin we dey e dey dey costly even you dey look for who wan buy because of the surplusity farmers dey always look for who wan buy am e dey very cheap when you go market as in you dey make shakara to buy am it's not it's not very expensive na very cheap thing before now then how come overnight over the few years now e don become wetin somebody no fit afford even e no dey enough for us how much more for us to export e no dey enough for us na somebody dey come tell us say e dey possible for us to again come back to our former uh, position where we dey to have it surplus and for it like i tell not be wetin dey hard to farm i fit put am for my back of house e go grow so are we now saying that it uh, we no come get space where we wan put wheat since na make am dey scarce or the wheat no gree grow again for our land then make am dey scarce see the problem wey agriculture get na general problem for this country and everybody all of us know the problem wey we dey face no be about uh, i don first when dey when this issue come up again i don talk am say somebody wan use this medium again take collect money you know they go come write am to all the banks say make uh, uh, farmers come submit their name we don fair go through this process before over and over again which year dem do the last one so you remember no now na me and you dey this matter which year dem do the last one no be. the the one in the in, in different states anyway. yes. the general one started in 2017 and ended uh, some years later then another one in one state started in when the state government run around 2016. okay and then uh, then the last one. Mm. the last one actually around. Uh, 20, 2019 2019 2020 yes now na two years ago so the thing na that one don fade out na those people wey dey hope since say dem wan give dem money for the agriculture uh, matter dem don forget because the time wey their hope take dey since e don fade out now now as e be say people don forget dem don come back again now dem go give am another name carry come out then they else make farmer come submit their their names make banks through banks then dem take dey collect all this information last last this money they go use am take collect this big money wetin they take am do we no go see am o but when you ask for the money they dem bring out the data wey those farmers submit innocently wey they no see five naira for their account they go say na these people na they share the money give na the same thing na dem dey try to bring come again we dey familiar with all these things i dey tell you say somebody dey do you know when you don watch drama over and over again as dey slotting the cd only you go dey tell people say na the beginning be this na the next move be this na the ending be this we don too see am we don dey familiar with the system so we no dey believe them again na the same thing dem dey do over and over again wheat production no be wetin dey difficult and apart from this, the problem wen we dey get as farmers the challenge wey we dey get when e be say this wheat production come become issue na because of say our farmlands dey taken over by herdsmen. Well, I, I, thank you very much, Madam Sandra. You, you know, <laughs> you know, really, the Okay. I'm very sorry for that. Um, <laughs> I I did look the whole thing this morning. Two major issues they bother my head. One, why would they always take government? They always try use statements when people go talk say yes, the government don't don't wake up. Mm, they have come again. They have come again. Uh, Father, we have come <laughs> again. <laughs> you see must you as a minister say something when they go carry go keep for paper for you when you know between you and the government wey you dey serve say una no dey think toward that direction at all you see i look the statement and i look wetin the man i say this guy go carry this indebtedness for e heart till he leave this office in di next few months now eh, we get eh, october november december about eight months to go for this government eight months and few weeks to go mm. for this government and then you come wake up talk say you wan become the largest wheat producer because you think say you dey you dey do tunnel allocation. no you no understand you know say uh, since uh, um, eight years wey dem dey now eh let's say seven years plus wey dem dey now just nine months to go abi eight months to go na now dem don dey talk things wey dem suppose talk since eight years ago me i no myself i no understand o whether na late hour miracle eh, is it late hour miracle na late hour government dem be abi na no <laughs> no na no oh, yeah, the, this no be the eh, first thing wey dem no, don tell us you know, for this uh, late this uh, uh, the government is actually a child of necessity so he come at a time the mother was not expecting him to come so now he take come so uh, we have to accept me i no understand Now, now when the maturity don come dem they finally dey take decisions ah no the the tailor continues now if na so the matter be since e be say na now when we wan eh, whether na send off eh, na eh, send forth party now when we wan send them off na now they wan do something meaning to say dem no go do anything. okay dem wan just put am for paper den dem go take their leave na true okay tell me for all these things wey dem dey talk so when dem wan do am when dem wan do am somebody dey pump muscle for you say e wan make sure say dis thing dey work since eight years wetin make am no work since eh, since oh, oh. since how many years oh, now wey dem dey na di eight wetin make am no work on security dey talk say by december there will be no boko haram there will be no terrorists in nigeria and this one dey tell you say we will become the largest wheat producers which means between the month after they don pursue all the bandits at boko haram by january they will start planting mm. and harvest by may may Uh, may 1st mm. they go sell wheat for nigeria mm. and the government will become very successful to hand over by may 29 e not work now. na ah, ah. the wheat now just you know see I'm january february march april so by may they go don harvest then 29 days later they hand over government you e na prodigal son abi ah. after you don't go squander your papa things finish you can't come back say May then tell you welcome you know when sometimes many of us always get involved in things that will make us to say, uh, when I read the matter, I ask myself, Nigeria, that was the largest coffee producer, cocoa producer, mm-hmm. granite producers, uh, oil palm plantation owners, and whatever, suddenly drop, drop, drop, and disappear entirely from 2015 till now. No cassava in Nigeria, no yam, nothing again because people know they get access Benue, that was formerly the food basket of the nation, has actually become the hungry basket of the nation. <laughs> uh, communities where you have very good uh, a plantain coming out from suddenly don't they demolished by governors and whatever gradually deliberately allowing people to just go hungry because of selfish interests and uh, uh, ethnic businesses now you can't wake up one morning mm. talk hmm. say you will become the largest na because you want make you make the talk say you write paper for office before you walk away exactly are you going to add during your handover note add say you started a wheat project that you go wish that it should be continued or you don dey think am of wetin i wan tell these people say i start before dem no let me finish am nigeria has a red pyramid until today we never got four bags in any of the states in nigeria but di rice pyramid come full everywhere as an achievement from akpaborowa's program but see the kind lie wait see the kind lie wey follow am madam ikekwa mm. they say akpaborowa people wey borrow money They no fit pay na they collect the rice from right that was the excuse at least e dey one of our paper one of the papers or uh, um, uh, print media then suddenly dem come talk say eh, na rice wey dem never mill suddenly the rice pyramid come disappear we no come see am again but we fit see the wood when they take arrange the cage i mean the the shape what are we trying to say what how much the budget for those bags when they take buy those bags go take who who supply the bags was just to make in fact i think nigeria need to be asking cbn questions we need to ask the federal minister of uh, agriculture and rural development questions we need to because if we catch them they go catch the person when do the thing come the same ministry when they clear grasses with 18 point something billion naira and later start to deny say they no clear up to that. when if further investigations are done we go discover say if termite could eat documents snake could swallow monkey could vanish and fly through the window with the bags of money and documents. Then, Ministry of Agric, Federal Inland Revenue, all of them. The next one will be fish, like you said yesterday. So, one thing I want beggars to do is the time has come for us to stop fooling Nigerians like as if they've never known anything called government. how you go wake up in the morning you just sit down tell people say you want to become the largest wheat producer when you are not even having at all india and russia are the largest wheat producers right now and india now allow their wheat go beyond their shores russia's the same thing that was why as i no supply america again the thing come dey affect us you know say na all this for, li- for rice all this paper wey dey sign up and down all this agreement wey dey sign up and down na be the problem when e be say dey affect this country after they don sign paper finish they go destroy wetin dem get for their country and then allow other people to import that same thing so that e go be their market go open here so we go say you, after all we no get am because by the time dem destroy the scarcity here we go dey look for am then so you create a market for the foreigners exactly na the problem wey we dey get wetin be wheat wetin be wheat before small pack of wheat e sold for two hundred naira two twenty two hundred naira small pack of wheat but as we speak now that same small pack of wheat is sold for six hundred naira small pack. Mm -hmm that is sold for 220 is now 600 naira Why the other bigger pack whether it's 1 kg that we normally buy for 500 naira 450 is now sold for 1200 naira yet we they produce wheat for this country we say we they produce we get wheat farmers na nigeria we dey talk about so the green land the land wey e be say god bless we no dey look we no dey beg for rain for this country our soil dey good we no dey top of rock we get good soil when e be say any any as i first say say any place wey the thing fall put only go grow there you no need to go maintain am only go grow for where fall put na we say scarcity dey na error na error that's to tell you say na people create this scarcity so that other people go use here as market for their own produce you see the the foolishness of people as in how people take mentality dey you go destroy your own things and then allow another person to bring in that thing for your own place to dey to dey do business with your own people. okay wisdom no dey there. okay now wheat farmers are seeking support the question is you don use one language just now say it's very likely say or e dey possible say dem wan use am raise money so that so that we go come we go come call am um, wheat production loan mm. and then eventually or grant or whatever and before you know it e go don circulate to a point that people go come dey rush enter. everybody go but me know say me and you guinea corn and producing wheat we fit add am join our Uh, uh, farm uh, um yam plot yes now na normal thing kadalot kaja na the same thing dem dey put am for yam farm and go the way dey drop leaf sef dey ah. help to make nourish the soil see this week wey we dey talk about so eh i go market i go grind something you know this dis mill dis women wey dey mill things mm-hmm. for market so i go grind something only for me to find out say just for where the woman dey pour water you know somebody dey people dey come mail both uh, uh, wheat and all that and all that where she dey pour water of the things wey she dey grind this thing dey grow for there which means the one wey she wash off from engine when she wash off throway na only im e dey grow for there so that's what i'm saying say anywhere the thing fall put it dey grow. and and and if she leaves it e go produce e leave am there now how i take see am okay e leave am there the thing just grow plenty there you all leave am i ask am na you plant am e say no let's look for say na the one wey need dey throw away from water na there for grow let's look for imagine possible solutions to this wheat crisis if nigeria actually want to solve this problem e dey possible but because our radio station is always helping to provide solutions wetin you see as the best pos- best possible ways where we go take become actually the largest wheat producers if government or when government choose to pull their hands come off for the political siphoning of agricultural resources so what do you really think as best ways to really go into now we've already known that they are playing to the gallery now what do we go feed do to locally start to make wheat available for our own use okay um, i go use this example one time like few years back um, garri con dey very expensive to the extent people con dey buy garri about three thousand something for just rubber and you know say na garri suppose be common food when everybody dey afford and fit afford and even if you you just take am like that without anything so far the stomach dey filled up na wetin we know garri to be before now so e get the area come dey very very expensive dey almost go out of hand people no fit afford am dey come dey say ah even poor man food dem no fit afford am wetin people wetin we advise for radio me and you know wetin we advise people then we tell them say make we enter our uh, backyard farming plant your own plant your own if you plant your own you get your own things go dey e no go dey expensive for you so we come understand say that period when we actually talk much about plant your own people come plant so many people plant as dem come plant the following year my brother everybody go harvest im e own so e come be like say dem dey find who They dey look for who wan who wan buy from each other how you go your own you harvest i go my own i harvest maybe you dey look for one naira you harvest you carry your own go market or you use your own because you no fit go market you no fit go market you harvest your own i no fit buy for market i harvest my own everybody wey no fit go market go buy dey harvest their own na wey people wey dey market dem no see people wey come dey buy automatically those wey even produce for village wey we no know wetin make the price wey go up dem no see who come follow dem buy dem say the one na feba never sell am finish automatically garri drop within mm. few weeks Good. the price crash okay so wetin i dey try to talk we talk about wheat now how we go take make sure say this wheat e come dey the reach of everybody and the price come down or e come dey surplus na for each person to also see am as im e own project say this my space of land just like you put yam for farm you go always know sure say corn dey inside put wheat as you dey make your farm add wheat any place wey you for make your add with no look am say na one special something when uh, only one location dey for dey farm am or dem no fit put am join other uh, uh, farm uh, uh, produce no na normal thing put am join add am join so that just like you dey harvest corn you dey happy i tell you na even though when i post say see as i take harvest and see as i take sell mm -hmm. so also add your wheat you go also harvest the same so not be big deal na because dey say na wetin i dey talk am say na wetin person comot eye na im mate do pass am because many of us don look away from weight. we dey see weight like one thing wey be say e no possible for any other side apart from special people wey dey do am no na normal general. enough e for everywhere. for everywhere you know dey select i don tell you just now say na who uh, miller woman for market wen throway water na there for grow put for side of her shop she leave am there free farm e go don harvest am now free farm the thing grow fine e leave am there e no touch am e no clear am say grass dey grow for in him inside back of him shop e leave am there so na the solution na eh, be that one of the solutions. so to the indigenous people um, this na your very popular program um, if uh, farming things on your informal international online radio station this morning wetin we dey discuss say federal government don vow talk say dem go come become the number one wheat producers and exporters but when we look at the statement from the previous na just to play to the gallery say dem wan really do the work no be say e dey difficult before no be until e reach where e dey before e start to dey write and do a delivery note on the matter but today me and you know say true true e dey possible for us to actually become the largest wheat producers if we actually mean to encourage am number one who get cassava farm who get yam farm if you get vegetable farm you can actually equally be a wheat producer and then when we check round we discover say time dey when person don first when we don first see for this country say people no even fit i mean eh, to buy am for market the people dey look for who go buy before hmm. but suddenly e don become uh, e don turn the story of where we go for see am buy now <laughs> knowing too well say it's actually a major food for diabetic patients and all of that and every other person and nobody wey no fit eat am na food wey dey meant for all including children exactly so why we no go fit do am you forget say women nursing mothers dey use am do pap that is why i say including children na make me even use that language because they dey use am as pap so now the question is this how do we approach it to make sure we look away from government and actually become the largest producers na for us to just get it start it little with time your farm will become a wheat farm and with time the same way you dey cut cassava i mean and i mean you dey harvest cassava dey harvest corn during their season go go market that is how you will still harvest wheat come market and sometimes the things wey we dey look away from dey actually be another source of income wey we no really um, actually dey consider much but uh, for government to start to boast right now say they don vow If you vow, uh, my sister say talk is cheap. You don't vow before, you will become the largest cocoa produce, uh, producer and exporter. You will become the largest this, you will become the largest that. As I speak to you today, yam no even dey Nigeria to talk about say you wan export. For which farm people wan go do the yam? That is why this year, even why yam season come, is becoming too expensive the few wey fit stay with their farm with risk they are harvesting it and local government no even let them rest on transaction to bring it to the market and so the price of yam is so high that you be asking yourself say which kind wetin i con which which sin yam commit <laughs> when e no wan enter human being mouth again therefore i want to beg everybody this morning say make we try we should redeem this country from the hands of. I know, we, Madam use one language, say redeeming the time. Yes. But the time don't come for us to redeem the, the country from the hands of hostage keepers so that we fit get all the type of food we want in, the, in this country and get it right. Is it when all of us migrate out of this country to another country you would think we will get it better? No to me if you dey torment my mother for my house suppose give me challenge for me to sit up so that next time when you see pikin you know see am finish if somebody slap your mother because he think say your mama no get anything he no get anything but when he come finally see the kind children when she produce and that they in one way or the other god don open their door he don bless them that slap no go ever go up again the second time so why do we not put ourselves to this challenge to say we must get this country right why we never ever get government when they already sit up to say today i must make sure on agriculture i want to score seventy percent how we go the right exam on security you fail on agriculture you fail administration you fail wetin you pass i think nigerian government should tell us every ministry should say this is what we are proud that we have done and where you did it not just on paper say i drop so so amount eighty billion take clear land. Mm. if we even use the eighty billion naira take clear land and use it to produce wheat will nigeria not get over one trillion naira from the eighteen billion. Oh. i dey imagine wetin we dey is it that when people don sit down for office the thinking of how to simply make something work no dey possible. Hmm if government actually employ people to say nigeria government in every state want to have a land given not be say we wan seize am we want to get a land to communities that know how to rear cow and whatever let's generate meat from there to communities that produces yam let's do this to people that knows how to produce with let's empower let's do this by the time we bring together nigeria will be food will be so much that people go dey run come here two e go produce job why if i i mark one trillion naira for ministry of agriculture for instance for livestock for this for that for that and then whatever you are considered as waste product can actually be for feeding of those livestock people will come and transport it buyers will come but you know one funny secret about it the same people wey you put for government go chop the money mm. and then none of this project will work one day if a state government could invest one hundred and fifty million until tomorrow they no sell one bag of corn hmm. for that place so i will not be surprised if we just woke up one morning and find out say including the land sef e vanish. <laughs> na true because nothing wey no possible for dis country na true. so <laughs> if true. if land vanish it means there is going to be in between communities there is no land. exactly where we invested the money dem no collect pipo land when dem don already plant put say na now dem wan declare after dem don declare say dem declare yeah because see mm, where where where did we get it wrong sometimes i dey dey short of words where did we get it wrong abi na who do us. okay okay who did this wrong who did this thing to this country if papa wake up in the morning discover say the money when he suppose take feed the children he don use am play kalo kalo kalo kalo month ending he still go collect he still take am play kalo kalo him wife go sit her and say who do you like this <laughs> rice we no fit get yam we no get cassava we no get beans no dey na now we dey show muscle na now we dey show muscle say we wan get wheat we wan get wheat where who did this to us wetin dey go on for this country well i want to use this opportunity to speak with our royal fathers hmm. you know why we dey come back to you because you are actually the last solution the last the last the last eh, Eh, how do i say Now you actually be the last government when go fit save the country royal fathers now them be the last government when go fit save the country now you know your communities better you know the lands that are available and you know within each community they fit produce in large quantity call your people together strategize and tell them, say i want to make this village they known for this and this and this. Henceforth, cooperatives, they may not necessarily need to register, but they can register with you mm. in your own little corner. Make we do small, small empowerment. Say, I source for loan from somewhere, but on at the end of the year, see the small percentage when we go add. Oh. we want to see now we will get a land, not just selling of land, land, land, land, land put those people together we are releasing 100000 for you you 100 you 100 now a 10 years program every two two months you are getting 100000 for maintenance no chop this money by the time the season for selling of yam come you that were giving money for production of yam we will be able to get our yam back from you and then we we sell people sell make you make money return the money with a particular percentage on it and at the same time the community will people will buy enough yam from there and the villagers will have enough yam to eat to the man when sabi produce corn let's let to those cooperative that want to do corn let's let corn be surplus here both dry and fresh to those ones wey sabi do cassava let's empower them. to those ones wey sabi do rice let's help them. to areas where people dey let's do the same with we will find out that we will be attracting people to our communities as off takers and with if you start it for the first time and second time and third time people will just suddenly be telling you say we dey drop one million two million three million four million even up to two hundred million in your environment to say use it for farm because our company dey use this one dey produce also biscuit then dey use this one dey do this one the the cashew nut please will be coming to be the off takers for cashew for this you have created a market for your people and by that you've created you've created a job opportunity when no need to leave your village to become rich. Mm-hmm. so traditional rulers we wan beg think outside the box and leave government out of this because you are the actual government of the people. Ah government wey waka come government wey waka come na strangers dey be to your environment na you know your people better than the way political office and eh, traditional office traditional fathers na dem be the real government na make me dey talk. the political leader wey come that one be like first son and the first son no get right when papa dey there dey talk you no understand okay okay na so e be i agree with you na just first one e get some powers as in e get some e get right but as long as say papa dey e no get e no get it all e no get am all papa no go open eye dey watch say something dey spoil under im watch e still get right to call the first one and caution am say no be this like this our ancestors pull this thing una dey get am wrong na the truth. you see you know why i come back to the royal fathers i see more sincerity of purpose in their life exactly more than the political parasites and tapeworms we are having right exactly. now exactly and so they just they interested in the money taking why the royal fathers actually they see how their communities can actually remain better than what they used to be mm-hmm. yes there are challenges people who are saboteurs will always be there but there are mechanisms you can put in place to do inspection and all of that when go fit help you achieve the purpose for which you are there on the seat. Mm-hmm. Make every royal father day challenge to say, henceforth my village I want make we know am for so so so thing. And the village when I day we won't divide okay, we won't divide them into four. Some go get cooperative when they make when they charge of cassava. See if you do Sixty or one hundred hectares of land for cassava we make sure say that cassava other people fit produce you know me. but we will be having constant garri in this village where farmers i mean people will be coming to buy from us well fried if na yam we, this season people go dey sell yam for this village and load it out in trucks if na whatever by the time you put the cooperative together and they now harvest they know that maybe for their from first harvest if na one hundred and twenty thousand they need to return back to you that one twenty from their first harvest they be able to return it back and even bring homage along with it as a king you go get more yam as a king when they are selling garri they will bring homage with for selling the garri and they go still pay their money because you have a monetary team in place if na for cashew they go sell cashew nut and still pay homage because you have enough cashew to always fry and eat. Mm. If not for uh, whatever beans or whatever, we will have all these things in place. And with time, after a long time, you would have attracted so many eyes to your place in such a way that your community will be known for agricultural uh, destination. So I won't beg our real fathers, don't look away saying our government and i dey see this idea of say we dey do registration of cooperative in the hands of government for revenue generation every year come and service come and renew every year come and renew as you are doing renewal five thousand you are doing renewal five thousand and yet the government have never given the cooperative anything. anything why don't you put people together in different groups and call and them your your, your local cooperative in your exactly. local environment and make these things dey workable for you. exactly well madam ikekwa time no go too dey for us again make you uh, help advise the indigenous nigeria now where we don't beg our kings on what we go fit do to take get this thing right we beg our uh, talk to our indigenous people on independent ways where we go fit take make sure we crash our own um, uh, this present scarcity of everything people are taking advantage of it every day and you dey see say e never dey help us. yes uh, my people uh, my brother dey talk since true true our traditional fathers dey also get big role to play na true say person fit dey for community e no even get im e own space of land at all at all e no get domot e no get where im e belong to na true but for the community they get plenty plenty land even the one wey they never start to dey develop wey they even still dey sell even for the wey dey say na the community get this land and eh, they never give am to anybody but for this kind purpose when e be say e dey bring about development and uh, um, um, productivity also employment sef for the community wetin our fathers need to do be this na to actually call the farmers together those when e be say whether dem no get land or dem even get especially those wey no actually see space to do wetin dem suppose to do because you no just jump into somewhere begin do something wey no belongs to you except say dem give you permission from the palace or uh, where the leader uh, traditional father dey stay na dem na there you for go take permission now una fit create as in bring out a big space of land and then form this um, what they call am a farmers um, cooperative for the community say this uh, farmer make una come together as una own cooperative then put hand put hand together all of them go put bring small small thing as their power reach put am together to make sure say you give them space of land wetin dem wan produce wetin dem wan farm like this video talk about so now say okay this space of land wey i give una this hectares of land na where una go produce wheat make una go make una go do am because you know say by the time the result come out na plus for the community na e go be so when dem come together dem team up together you give dem this space of land no be their land o you lease am out as in you you give dem say make una use first take do wetin una wan do so by the time the result don come out you as a king you go dey proud say na for my community na dem for produce this kind number of weight. and when dem begin dey do the supply for market dem share profit wey come out dem go still carry the tithe come meet you for palace say eh, papa see wetin we farm o you know everybody go benefit from inside you understand and e go be plus and e go relieve you say anything wey dem dey do for community say dem wan contribute e go be relief for dem for the community too so this na one of the ways wey be say our fathers traditional fathers go take help for this matter wey we dey talk about e fit not be wheat e fit be every other uh, thing but if you know say this na wetin dey good for my community this na wetin e be say e dey actually dey bring money come and my my community dey dey do am before but now dem no come fit dey do am maybe because of say uh, money no dey for dem to actually put the thing in place or dem no see land take do am you know say people wey dey be say dem dey inside forest dey do baby say no fit dey go there again wey people don take over some land still dey for within community when community get wey no dey in use dem dey keep am because dem dey cut am dey sell you understand this land never dey in use for now but dem dey there these people fit actually put am to use by use am take produce uh, wetin go bring money come for the now so this na the wetin i see for the matter. Okay, well, uh, time don't work out, my people. This now your very um, wonderful program, Family Things on Informing International Online Radio Station this morning. And what we discuss, say federal government don't vow talk, say they go through the Minister of Agriculture, say them go become Nigeria go become the largest wheat producer and exporter. But what is the timing when this thing want to take place? We can discover, say, even going by the planting of wheat self, the time itself no favor, and let alone say na who go come export e no favor to you have to for the period wey dem get remain no favor to plant let alone to say you wan eh, eh, harvest and export but when me and you come check better irrespective of wetin e talk we can actually make eh, whether they play to the gallery as they always dey do make dem talk say i don talk when no dey ever work because if you release money for wheat right now the man go still fit if he use am go build shopping mall if they fit build mosque and clear grasses according to them, with eighteen billion they no create road to where farmers suppose fit dey bring things from when they clear land the states where they for clear land we come discover now say some of the governors in those states don dey claim people land now as the land dey cleared meanwhile bulldozers never entered and the contractors they said they gave the land to now may they submit their things now to the uh, the senate and national assembly right now you don they make even corporate affairs commission dey trace number whether they even dey the list of co companies or when they registered with them and so when we look all these things we know say e no they workable if you no fee greet me for eight years why greeting me now when you know say i will become your only rescuer in the next few months to go so my indigenous people of nigeria e good make we understand when people dey toy with your resources you too should be decisive on wetin you wan do. madam ikekwa abeg uh, greet our people last drive before you waka comot because time don waka comot dey leave us. okay my people una don hear wetin we talk remember say na wetin person comot eye na im im mate do pass am for the one so we don talk so make una make sure say una no just hear but make una take action for wetin we talk put am um, act upon wetin you hear so that you go fit get the result wey we too dey get well my name na sandra ikekwe salute una. okay my people. my name na adeomo akao no forget say if you train a farmer you will feed a nation until we go to hear ourselves again remain blessed and thank you as you always did there to listen to us bye bye. The Lord of the harvest told me so.